my beautiful country people, how una dey oh my people i dey greet una according to una time my people una dey see wetin i dey see so you guys are seeing what i'm saying hey na wow this our md chris ezenwa yes the md zander kilis thing yeah na im be dis so una know say um here and eh, queen may dem bin travel to south africa as dem travel to south africa all di jollyment, all di enjoyment stuff na now nine chris ezenwa come dey post the videos dem one after the other one after the other so and una know say dis whole tin e no go down well wit eh, yorlaedoche yorlaedoche bin don dey accuse zanda. don dey accuse um chris ezenwa say chris ezenwa wan collect queen from am and queen still remain im im wife say whether dem like it or not no matter the, matter legally they are not divorced <laughs> legally they are not divorced and you don go carry uh, judy austin no wonder you you go court go talk say him no marry judy austin o una dey see am so chai so my people o <laughs> hey jehovah i just see this whole thing I ah see enjoyment see where eh, chris o see chris for up hey wahala no come too much wahala no come wear eh, cover shoe so my people o if una hear wetin happen for dis wetin yul edoche do You Yul Edochie do the uh, unimaginable. Una no go believe wetin Yul Edochie go do. Hey God. My people, before I go continue with this ogbonge information wey be say I want to give una, I go like to welcome una for my channel. Una welcome to Maureen Gist, my people. This na place where we dey torchlight things. And um, those of una una dey watch me for the first time, abeg no forget to hit the subscribe button click the bell notification so that anytime wey be say i upload video you go see am then all my returning subscribers and viewers i say god go bless una god go bless una plenty plenty. yes o tori don wowo hey. <laughs> e don burst my pipo una see these videos dem wey be say yul edochie see for the past one week now almost two weeks now na so say oppressor eh, videos na if chris no post we may go post so the whole thing now don dey don dey wunjure yul edoche mental health so according to report dem say una know say yul edoche bin don send im lawyer threa ten to sue um Christ the one. Some people say e don't sue him. So according to what will they hear, we hear say you all Yul Edochie send lawyer say make e go tell Chris Ezeanwa make them settle settle out of court. Say dis money, uh, eh, Chris Ezeanwa money long. Say e don see am say if na court case, e no go fit e no go fit uh, eh, wage uh, eh, Chris Ezeanwa. So Chris Ezeanwa say um, you all Yul Edochie say ah say no be only queen may go chop this money say in dey say make chris ezenwa come settle am so na so he tell lawyer make lawyer go tell chris one. as lawyer go tell chris one lawyer say make he tell im client say make dem settle out of court yall uh, wey be say eh, sapa oh my people, sapa no be your mate o oh. When sapa don bellop yall don wear her uniform na im dey say e go find danda go in office go meet am tell am say whether e never hear say im sue am go to court na im christian nwa say ah ah say anything legal matter im get lawyer wey be say dey handle that case That one no be im concern say im place dem on salary so if anytime wey e get any legal issue the lawyers dem go dem go respond say sometimes im no dey fit dey know wetin dey go on na him tell am say yes na him get angry sue and go court because of queen may because one queen may na still him wife two the product wey e be say queen may dey endorse some percentage suppose to dey come to am <laughs> as as eh, eh, queen may husband say percentage suppose to come to am my people na the percentage wey e be say e never dey come to am na im make yolo go sue zanda now all these videos wey we say zander uh, eh, when zander and quimay dem dey i dey call am zanders because na be the owner of the company mona no vex chris ezenwa so all the uh, videos wey chris ezenwa dey post even quimay vacation yall edochebe don blow out say ah ah why chris ezenwa go carry im wife dey go vacation dey do say na business say which kind business na im dem dey do sotey dem dey even dey swim for swimming pool dem dey dem dey go for swimming pool dey go swim dem dey even dey go for for for different different outing say dem even go for shopping too ah say na which type of uh, na which type of uh, business be that all these things na dey pepper you all edoche for body but my people na know say an an hungry man is an angry man and Eh, sometimes when sapa hold you you no go dey your brain no go dey correct you no go dey reason well so because of that one yul eh, doche go beat chris ezenwa He tell am say he want make dem settle for court uh, settle out of court make your eh, make zander follow make extend this whole goodies make e reach am make e reach am Zanda was just looking at you like Dochi, like somebody maybe say e no get sense. Zanda asked and said, what exactly did he come to do in his office? Now you say ah, ah you never hear what I talk. You know here say me I see you go court. My people no be small no. You don hear say I see you go court. I say I don't want the court case again. Let us settle out of court. So now Zanda called the ask and say settle as ah eh based on the endorsement wey you give my wife i need my own percentage inside because queen may is still under me still my wife we are not divorced and inside that tell her say the last time he check he note say yul edochie come out to come announce there's a lady uh, eh, uh, eh, Zander, that is a eh, Christian one, no very short Judy name. He said there's a lady. Alant, you are even married with two kids from another lady. So I don't understand. I don't understand. So Zander almost won't walk out of the the the office. So oh. now just you just tell and say I beg, I beg, make you come out for your office say you no fit understand. My people Now this video where we say Zander dey play where oh, we say Zander post Now you let Ole Edochie see am say ah this one money long this one too to to get money no be only queen may go follow chop my people Why dem dey tell you oledoche say you oledoche queen may grace go soon start to dey disgrace you you say na lie wetin come dey happen now my people wetin dey happen you oledoche no get shame again hungry don make you oledoche dey waka from pillar to post eh na this one our grandparents dey say make god no let you beg your enemy food your enemy you beg your own enemy food ah god my people o oh, una see am say queen may is enjoying her life queen may is enjoying her baby girl lifestyle she's enjoying her life and these are the reason why be say you Yul Edochie dey envy queen may e dey envy am but this na this time now everything don don purge am He purge here and the Austin. In the camp of Queen May's enemy, there's big confusion. There's big confusion because even the Judy Austin and Yul Edochie no be small gbegerity between two of them. So no happiness, no joy. Yul Edochie dey cry, He no get joy again. Sote sote sote, shame no catch Shame no catch am. Na Queen May MD na im wan go meet for for for saving make dem settle out of court all this one na money o money na your oledoche dey find imagine okay now let's look at this whole thing you are suing zander go court say wetin zander do zander met queen as a single lady eh, queen no dey your oledoche house that is e no dey inside the marriage queen sue for divorce because you all decide to betray all the love all the love wey be say queen may get for for for you all edoche now there is no more love again because when when a woman tell you say she's done she's done you all edoche i don't know why he did not even realize right from beginning say na queen may be im pillar person dey take eh, pillar wey im hold am take take dey play person no dey take him the pillar when he hold you take dey play now queen may don comot in support see the way oyo be see the way oyo be all the endorsements gone nothing meaningful nothing now anytime we say uh, eh, zander and queen may they do business Now that time na yool edeche begin go comot wish begin dey dey dey dey sell lies concerning queen may so that queen may no go get that favour when she dey get because everybody see am na it's very clear everybody see how yul doche humiliate queen may how him disrespect am go marry judy come without her consent come dey force am make he enter inside polygamy who does that and yul edochie nova think am say dis polygamy wey be say im dey even dey enta na na you have to be financially buoyant before you go come out to come dey say you be eh, eh, proud polygamy proud polygamy wey be say e no fit fit family proud polygamy wey be say e no fit pay children school fees no be kamuka polygamy be dat one eh when queen may tell am say i don want this polygamy i uh, i am not part of it because queen may don look everything finish know say you oladese no get the financial muscle He doesn't have the financial ability and capability and energy to do the work wey e be say e dey inside polygamy no be to marry so you all wan do like um, all dis uh, olden days uh, urobo urobo men dem but if you be urhobo don be offended though. uh-huh. na wetin dem talk dey say olden days uh, urhobo or abi na ijaw men i can't remember there's a particular tribe in delta make i no even call any tribe make dem no call. maybe if urhobo person dey watch me na i go say me i dey talk bad about their tribe no there's a particular tribe in delta state where the women dem na dem dey go do concrete i grow up for warri i see where women dey go back pikin for backyard for for for waste they go dey mix concrete so and if you look those women the the husband dey marry them like four so everybody dey go work out in salvation with fear and tremble the rest the ones wey go go do fisher fisher woman go go do the one wey go go do tailoring when dem don do finish come back in the evening this one go cook dem go serve oga oga go chop this one go cook e go because your yul edoche don have that money He doesn't have the money now. We may know how in the hustle We may know how in the suffer dey spend money now you won't go carry another hand another mat another woman with im battalion come into your home That will not be mumu That will not be mumu how can somebody go carry person like judy jude wey na troublemaker akatikoro go carry am come say make we may make dem come dey marry yul edochie eh olden days and now na the same thing my people this kind twenty-first century dem dey live life go back people wey be say dem even practice the polygamy dem no find am funny because inside polygamous setting na battle na you go dey fight you will be in constant competition you go dey fight but unforeseen um, battle hey god my people o oh, yul edochie dey hear am now and e dey feel it e dey feel it e dey hear am so my country people o oh, na the thing na this video when zander post when quimay even post when zander post when dem go south africa my people You all edoche don kolo e no dey know wetin e dey do again So sotey make god no let us beg our enemy food o our enemy make god no let am beg us beg our enemy food so my people o oh, na this one i say make i carry come touch light o oh. say yoola edoche eh He say eh if you can't beat them, you join them. o oh. say dis zander money long o say he and zander dem need to settle out of court o say because he don look am say queen may no go gree am for am again say so he cannot lose the two make Zanda come settle make he come settle am so na the matter when e dey ground o oh, even the zander sef dey very very surprised my people, when una dey hear zander na md o queen may md na dey call zander because na be the owner of that company so na make i dey call am zander so my people, oh, na here i go stop Oh, una have a nice day bye